iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda bwakeye neza inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki icenda z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriane itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese mu mezi atandatu ari imbere ntabwo tuzaba turi kubaka turabizi neza ntari ukuvuga ngo umuntu asubire mu murima yawuze umurima twarayiguze tubaha ingurane ikwiye uwo ni dr nzahabwa n'imana alexis icegera cy'umushikiranganji ajejwe uruja n'uruza mu rwanda iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana maraho neza aloise nayo ayo makuru avugwa ku isi muri iki gihe amahoro oriyani amakuru tuyahereye hano muri leta zunze ubumwe za amerika umugambwe w'abademokarate mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika waronse amajwi mirongo ine na rimwe wari ukeneye kugira bahagarika umugambi wabo umugambi w'abarepublike bari bafise wo guhagarika amasezerano y'umwumvikano hagati ya irani na leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi iyo ikaba ibaye intsinzi ikomeye cyane kuri perezida barack obama leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi byafunditse ayo masezerano n'igihugu cya irani ku byerekeye umugambi w'icyo gihugu mu guhindura ibigwanisha uruhonyanganda bya nikireyeri kuva mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka ayo masezerano ahagarika imwe mu migambi irani ifise mu guhindura ubumara bwa nikireyeri irani nayo igakugwa ko ibihano yari yafatiwe ibihano bisinzikaje ubutunzi bwayo yahawe n'amakungu komiseri mukuru w'uburayi jean claude juncker asaba ibihugu kongereza ibitigiri by'impunzi buri gihugu gitekanya kwakira ku mpande hafi ya zose z'uburayi aho ni mu ntumbero yo kuronderera icumbi abantu ibihumbi n'ibihumbi basaba ubuhungiro baturuka mu burasirazuba bwo hagati ku myaka ibiri iri imbere uwo mugambi ushobora gutuma impunzi zishika ku bihumbi ijana na mirongo itandatu zironka ubuhungiro ibihugu by'ubudagi ubufaransa na esipanye nibyo byakira impunzi nyinshi bigakurikirwa na polonye ubuholandi rumaniya ububirigi n'igihugu cya suwede ubwo buryo bushya bwo kugabanganya impunzi buzokwisunga ubutunzi igihugu gifise abanyagihugu bakibamwo igitigiri c'abatagira akazi hamwe n'igitigiri c'impunzi ico gihugu kimaze kwemera ko kizoha ubuhungiro chancelier angela merkel w'ubudagi yise uwo mugambi wa komiseri mukuru w'uburayi ko ari intambwe ya mbere ikomeye cane mu gihe impunzi zavuye muri siriya no mu bindi bihugu byasinzikajwe n'intambara zikomeje urugendo ziva muri hungariya zijya mu budage no mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'uburayi izindi ziharurwa mu bihumbi zaheze mu bubwiriki na macedonia nta kanuni y'igihe zizohavira iramenyekana abantu bagira bagera ibihumbi umunani nibo bamaze gusiga agatwe mu ntambara hagati ya Ukraine n'abarobere bayigwanya kuva mu kwezi kwa gatanu ivyo bimenyeshwa na Zaid Rad Al Hussein arongoye igisata ca ONU kijejwe kubahiriza agatega kazina muntu igisata gifise icicaro i Geneve aho ni muri raporo cyasohoye kuri uyu wa kabiri uheze abo bantu bagizwe n'abasivile abasirikare ba leta hamwe n'abarobere abagera ku bihumbi cumi n'umunani nabo nibo bamaze gukomereka ibitero bikorerwa aho abantu baba bigirwa n'impande zose byatumye ibitigiri by'abahasiga ubuzima byiyongera cyane cyane cyane abasivile nk'uko iyo raporo ibandanya ibimenyesha abahinga b'abanyaburayi bakurikirana hafi bibera muri ako karere leta ya Ukraine n'ibihugu bitari bike bya buraya bagiriza igihugu cy'uburusiya kuba aricyo giha ibigwanisho abagwanyi b'abaseparatiste bagaca babona kugaba ibitero ku gihugu cya Ukraine mu gihugu ca Turkiya abasirikare ba Turkiya bagwanira hasi barinjiye mu buraruko bwa Iraq kuri uyu wa kabiri uheze kugwanya abarobere b'abakirde bubaye ubwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ivyo bibaye mu gihe abasirikare n'igipolisi ba Turkiya bari bamaze iminsi bategwa nabo nabo barobere indege za Turkiya zo mu ngwano zagize ibindi bitero vyo mu kirere ku migwi y'abagwanyi b'abakirde bo mu mugambwe wa PKK bari muri Iraq ikinyamakuru ca leta ya Turkiya Anadolu kimenyesha ko indege za Turkiya zirenga mirongo itanu zagize ibitero vyo mu kirere ibitero vyamaze amasaha atandatu ibitero vyishe abarobere barenga mirongo ine ivyo bitero Turukiya kibigize cihora ikibombe caturikijwe nabo mu muhari PKK kuri wa mungu heze ikibombe cahitanye abasirikare 16 ba Turukiya.
Urakoze Aloise Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere yuko dusozera ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo. twese inshuti mwese muri ko muratwumviriza ko mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu biyaga binini reka tuyahere mu burundi umuvugizi w'umugambwe upd zigamibanga yaragandaguwe n'abantu bataramenyekana bamusanze hafi y'umuhana wiwe muri komine ya gihosha hari kandi n'ibindi biziga byatowe muri zone nshasha ya cibitoki komine ntahangwa mu ruzi nyabagere inkuru ya fidelite ishatse uyu muvugizi wa pete zigamibanga yaragandaguwe azwi ku izina rya patrice gahungu abamugandaguye ngo bamusanze ari iruhande y'aho aba hari igihe cy'isaha zitanu z'ijoro ngo atashe muhiri we marina barampama yahoze yicegeye cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akaba ari n'umunyamabanga mukuru wa pete zigamibanga avuga ko ubwo bwicanyi ruri mu ruhigi ruri kuragirirwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi turabye ubwo bwicanyi ni ibintu biba byateguwe murazi yuko mu kwezi kwa gatanu twabuze umukuru w'umugambwe zedi feruzi yishwe kuri ubwo buryo nyine nyene ari iruhande y'urugo iwe si ibintu biza gutyo n'umugambi wateguwe turabizi yuko abantu bo muri opposition bateguriwe kugandagurwa ntihagire uwusubira gukakaza kugira ngo bigumire kuri ubwo butegetsi bwabo atanumwe eh, ariko arabagora ara canke ababwira yuko ivyo bakora bidahuye n'amategeko nico gituma twebwe n'ukuri ubwo bwicanyi turabwiyamirije tukanahoza n'umuryango w'umuhisi patrice gahungu tukanahoza n'abazigamibanga bose eka tukanahoza n'abarundi bose ku kuntu abanyagihugu birirwa baricwa bunyamaswa patrice gahungu imbere y'uko yicwa yari asanzwe ko agirwa bw'iterabwoba byongeye ngo n'abandi banywanyi ba epete zigamibanga ntibatekaniwe nk'uko bibandanye bivugwa na marina barampama umunyamabanga mukuru wa epete zigamibanga tumaze iminsi turonka amatelefone menshi adutera ubwoba atubwira ibi na biriya tumaze iminsi tubona abantu baguma badukurikirana aho hanze imbere y'urugo badukurikirana ibyo turimo n'ibyo dukora aho turi ibyo byose ni muri ya ntumbero yo gutegura ubwicanyi kugira ngo abakadira b'umugambwe ipede zigamibanga bose babagandagure ico nico duca intege turi mu kuri dukora ibintu biza bikiza igihugu ku bijyanye n'urupfu rwa patrice gahungu mu gipolisi nabo nyene baremeza ko yishwe arashwe kandi ko yarashwe n'inkoya ya pistole ivyo bakabivuga ngo bihweye ibisigaye vy'amasaso yatowe baravuga kandi ko amatohoza kuri urwo rupfu yatanguye nayo ku makenga marina barampama yashikirije ku mutekano wiwe umuvugizi w'igipolisi nishu yama yatanze niya yindi ni yuko ngo wumva ko umutekano wiwe ubangamiwe yandikiye inzego z'igipolisi maze nabo babonye ko bikenewe bakamucungerera umutekano w'igiti ciwe mu gihe amaze iminsi hapfa abantu bari mu nzego zo hejuru mu migambwe ku bivuga ko ubwo bwicanyi bugana umugwi w'abantu runaka umuvugizi w'igipolisi arabibeshuza twebwe mu gipolisi nta muntu yigeze aza kwitwara avuga ati hari akagwi k'abantu bagenewe kwicwa canke bariko baricwa cahiye iyo gikozwe mu gipolisi baraheza bagaca bakora amatohoza kuri ico caha nyene bishitse bikaboneka ko hoba hariho isano hagati y'icaha kimwe n'ikindi canke y'ivyaha vyinshi ivyo navyo nyene biraheza bikabonekera mu matohoza uretse uyu munywanyi wa epide zigama ibanga yari yagandaguwe hari n'ibindi biziga vyaraye bitowe mu gitondo co kuri uno wa kabiri muri zone nshasha ya cibitoke komine ntahangwa amakuru twakuye muri bamwe mu banyacibitoke twavuganye avuga yuko ari ibiziga bine ni ibiziga bine ico mu cibitoke kujya gatandatu haruguru umugabano gwa cibitoke na kamenge hakabaho ikindi bavuga yuko coba batoye kuri dorosari haruguru y'ikaburimbo nico kindi co ngaho mu nyabagera n'ikindi co kujya gatandatu kukomine twebwe twahashika twiboneye ikiziga kimwe cyonyine cyo cyatowe mu nyamagere kuri ibyo biziga nyene mu gipolisi ho bemera ibiziga bibiri pierre nkurukiye umuvugizi w'igipolisi yavuze ko icyo kiziga cyatowe kujya gatandatu basanze ari umuntu yahora yitwa eri hakizimana nayo ko icyo kiziga batoye mu nyamagere igipolisi kivuga yuko yoba ari umuntu yasanzwe aba muri zone nshasha ya musaga ngo ko biboneka yuko yishwe araheza gutabwa aho bamutoye kuri ibyo bijyanye n'ubwicanyi mu kiganiro ishyirahamwe pariseme gishinzwe guhamagara abarundi guhindura ingendo ryahaye abamenyeshamakuru n'ukuntu wa kabiri urirongoye yavuze yuko abazwa n'ubu bwicanyi mbere hari n'akamo yateye leta faustin ndikumana ubu bwicanyi buza burafatira ku bantu bamwe bamwe abantu bagahagarikwa ugasanga rimwe ntibyakurikije amategeko twifuza igihugu gitekanye ibyo kwihorahorana bitahari uku kwinubana hagati y'abanyagihugu n'abajejwe umutekano hagabanuka paraseme ikaba isaba leta yuko igakoresha ubwitonzi n'ubwenge bwinshi kugira mu bikora byose ibe irikiraba nk'inyishumi y'ibibazo ntibe ituma ibibazo byiyongera ibujumbura fidelite yishatse ku bw'ijwi rya amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda mu mezi atandatu ari imbere ikibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i bugesera mu rwanda kizoba kitararangira kubakwa niyo mpamvu leta y'u rwanda yabaye irafata icyemezo cyo gutiza amakoperative aho kizokubakwa kugira ngo abe araharima icegera cy'umushikiranganji ajejwe uruja n'uruza dr nzahabwa n'imana alexi arabisobanura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi tumaze kubona ko abaturage hariya bamaze kwishyurwa benshi abagera kuri mirongo icyenda abarenga mirongo icyenda na gatandatu ku ijana twabonye hatangiye kuza ibihuru noneho tuza kubona ko kugira ngo habeho ibihuru hazemo inyamaswa habe hakwishamo abasambo iki biba byatangiye no kuzamo nyine ibyo bisimba no gutera umutekano muke noneho turavuga tuti reka dushaka ukuntu haba habyara umusaruro mu gihe tutarahubaka kumvikana rero n'akarere ka bugesera ko kashishikariza abaturage kuba bahafata bakahakorera bagakorera mu makoperative hari umuntu ku giti cye ni ukwishyira hamwe bakamvikana n'akarere ka bugesera noneho bagakora amakoperative bagahinga n'imyaka idatinda yakwera hagati y'amezi atatu n'atandatu nk'iyo myaka se ni nk'iyihe bwana minisitiri urebye nk'ibishyimbo bashobora guteramo imboga bashobora guteramo yewe n'ibigori ntibyarenze amezi atandatu burya mbese ibintu bitaramba cyane ku buryo igihe twashaka kuhakoresha byabangamira gahunda yaba ihari ariko icyari kigamijwe ni ukugira ngo hatere kuba hapfa ubusa cyane cyane hatere kuba ibihuru byakwihishamo inyamaswa amabandi bikaba byabangamira abantu baturiye hariya tuzubaka ikibuga urumva rero uburyo bwiza aho kugira ngo ujye wiri gutema ibihuru ushobora kureka abantu bakahahinga bakahabyaza umusaruro mu gihe utarahakenera kandi icyangombwa ni uko badahingamo ibintu bizamara imyaka byamara igihe kirekire birengeje icyo gihe nakubwiraga birengeje nk'amezi bishobora kurenza amezi atandatu ntago twabyemera kubera ko twajya kubaka ugasanga byatubangamira bikaba byadusaba wenda ku baturage badusaba wenda bati ko twahinze mutwishyure ariko ibyo bazahingamo tuzi neza ko tutakenera aho hantu ngo tuhabure bitarera aho hantu hose ubwo ni ukuvuga ubusitani bwose burebwa n'ikibuga cy'indege aho kigomba kubakwa niho hazaba abaturage bashyiramo ibikorwa gutyo aho bizashoboka hose kuko mu mezi atandatu ari imbere ntabwo tuzaba turi kubaka turabizi neza ku buryo rero nta mpamvu tutahaba hakeneye hose ariko nyine ku bwo buryo ntari ukuvuga ngo umuntu asubire mu murima we kuko umurima twarayiguze tubaha ingurane ikwiye ni mu butaka bwa leta ubwo ngubwo amafaranga se yose yo kubaka ikibuga cy'indege ko muvuze ko mubizi neza ko mu mezi atandatu muzaba mutaratangira amafaranga ubu ngubu mumaze kubona yose hamwe ku buryo mbese ikibuga cyatangira kubakwa ni nkangahe cyo gukusanya amafaranga ntabwo amafaranga yose zubaka kiriya kibuga arenga arenga ari hagati ya miliyoni magana atanu na magana atandatu z'amadolari wayashakira icyarimwe kubera ko n'ubundi utazacubakira icyarimwe ntabwo ari ngombwa ko uyafitiye icyarimwe ahubwo ni ukumenya aho wayakura kuko kizubakwa nko mu myaka nk'itatu ine ikurikiranye urumva amafaranga yose nta ngombwa ngo uyatangiranye cyangombwa no kugira aho uyakura amwe ukayakenera mu mwaka umwe ugakomeza n'andi gutyo uyakenera icyo turimo gukora ubu ngubu rero ni ukuyashaka kuyishakaho nka leta no gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa kandi turabona bigenda neza ku buryo twibwira ko dushobora kuzaba twatangiye kubaka bitarenze mu mpera z'umwaka utaha ubu se mu magambo make bwana minisitiri ubu twavuga yuko nka kimwe cya gatatu kimwe cya kabiri cy'amafaranga yabonetse ntabwo nakuvuga ngo kimwe cya gatatu kimwe cya kabiri kuko ubundi kiboneka ni aho amafaranga aturuka ikihari ni uko guverinoma yiyemeje ubundi mbere twatangiranye umugambi wo kuvuga ngo dushake gusa umuntu washyiramo amafaranga nka rwiyemeza nk'umushoramari ariko ubu ngubu hejuru y'ubwo buryo twanatekereje n'uburyo bwo kuvuga ngo reka uko mubashyira n'amafaranga habemo na leta ishake n'abandi yafatanya nabo turi gukora rero ku ibyo ngibyo kugira ngo turebe ayo twashyiramo cyane cyane nk'amafaranga ya leta agomba kujyamo ni ayajya mu bikorwa akenshi ubona bidahita byunguka nk'imihanda pisite y'ikibuga biriya mbese biba byubatse hasi amakaburimbo aba ahari ariko buriya nk'inzu zo gukoreramo z'ibiro abazikoreramo kenshi n'ubundi baba basanzwe aho bakoreraga bafite amazu burya zakunguka twari twibwira ko rero bimwe muri ibyo leta nayo iteganya kubijyamo ariko nyine ikananashakisha n'abashoramari hagati aho ngaho habonetse n'umuntu uvuga ko yananayabona yose mbese wemera gushoramo imari yose nabwo ntabwo twakwanga habonetse uyashyiramo yose nta kibazo ariko ubundi hatabonetse ntibizatubuza gutangira kubaka ikibuga bwana minisitiri nzahabwa n'imana ndabashimiye cyane murakoze cyane rwose arigisha arakura arategeka araserukira igihugu mariyamu mariyamu we mariyamu sabwe sabwe shika ndino mu kigo genereza nakumvise mukama wanje uracari muri ivyo n'ukuri nimba utagenda ngenda he ndiko ndasorongora uduharage shira inkono kuziba nca nigira kuri miyo mu rubanda mawega aho n'ukurugira uvuge yuko utazi yuko tugiye gutora abagize komite y'umugambwe none ivyo twebwe bituraba kwiga hari abagore wabonye baja kuniganira ivyicaro vya politiki ndakwisavye mariya uti ntibituraba eka biraturaba nyene kuko muri politike uburenganzira bwacu burangana n'ubw'abagabo mbere jewe ndi mu bitoze Eh?
aha nari nzi kuza kumva ijwi ryawe ngwiki jewe ndaguhijwe Eh.
ishwi mama wanje ntunkwegere nk'ubu honyene wa mugabo yoseruka asanga uri kunyinjizamwo politiki norara ku rusambu mbe none agateka kacu tutagaharaniye mu kugira uruhara mu vya politiki tuzogahabwa nande dufise uburenganzira bwo gukina politiki ukuri kwamye aha nukuri utambesha uragiye kwitoza muri komite y'umugamba aha inkokokazi yubaha ukibika isake zitabuze yoa ivyari magera vyarageruye mbwire mariyamu n'abandi bumvireho kugira uruhara mu bikorwa vya politiki ni uburenganzira bwa muntu wese yaba umugabo cyangwa umukenyezi ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
uyu ni umwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na thomas kamerindi thomas
mwaramutse neza ejo bundi ku wa gatanu ku itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi leta zunze ubumwe za amerika izibuka imyaka cumi n'ine imaze itewe n'abaterabwoba ku butaka bwayo nibyo tugiye kuganira mu magambo make ikaze mu kiganiro amerikana mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cyenda mu bihumbi bibiri na rimwe abihebye cumi n'icyenda bayobeje indege enye zitwaye rubanda rwa giseseka ebyiri bazigongesheje imiturirwa ibiri izwi cyane ku isi yitwa World Trade Center yo mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika indi ndege bayigongesheje inyubako ya Pentagon minisiteri y'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika iri hafi ya Washington umurwa mukuru indege ya kane nayo yaganaga mu murwa mukuru Washington yahanukiye kure y'aho mu gisambu igwamo abayirimo bose bashakaga kurwanya abihebyi bari bayiyobeje kugira ngo itajya kugonga inyubakwa ikomeye nk'aho perezida akorera cyangwa se aho inteko ishinga amategeko ikorera muri leta zunze ubumwe za amerika hano i washington ibyo bikorwa byose hamwe uko ari bine nibyo bikorwa by'iterabwoba bya mbere byahitanye abantu benshi mu mateka yose y'isi kugeza uyu munsi abantu barenga ibihumbi bitatu barimo abarwanya imiriro y'inkongi magana atatu na mirongo ine na batatu n'abandi bashinzwe umutekano bagera kuri mirongo itandatu babipfiriyemo bakomoka mu bihugu mirongo cyenda na bitatu bitandukanye abenshi birumvikana ni aba leta zunze ubumwe za amerika abihebye nabo babiguyemo cumi na batanu muri bo bakomokaga muri arabiya sawudita babiri bari abo muri emira arabe uni umwe yari umunyaribani undi wa cumi n'icyenda yari uwo mu misiri bose bakoreraga umutwe w'iterabwoba wa al qaida ya usama ben laden ijwi ry'amerika abaturage b'isi yose bakurikiye ibyo bitero by'iterabwoba byo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na rimwe kuri televiziyo amaradiyo n'ibinyamakuru maze bakubitwa rwose nitagira amazi ku buryo budasubirwaho abayobozi b'isi yose nabo ni uko uturutse mu burusiya ubushinwa ubuyapani ukagera muri za mexique na amerika y'epfo yose unyuze mu burayi afurika umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi bose bose bamaganiye kure ibyo bitero kandi bagaragaza ko bifatanije na leta zunze ubumwe za amerika n'abaturage bayo ndetse n'umuyobozi wa palestina yaser arafat niko yabigenje yamagana ibyo bitero iraq ya Saddam Hussein niyo yonyine yatangaje ko amerika ibonye ibiyikwiye ibyo bitero byatumye ibihugu byinshi cyane ku isi bifata ingamba zihambaye cyane zo gukaza umutekano byabaye kandi intandaro y'intambara zo muri afganisitani na iraq imyaka icumi nyuma y'ibyo bitero byo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cyenda mu bihumbi bibiri na rimwe niho usama ben laden wateguye ibyo bitero anabishyiramo amafaranga yishwe n'umutwe w'ingabo za amerika witwa sirizi bamusanze aho yari yibereye mu mudendezo mu mujyi wa abotabad muri pakisitani ku itariki ya kabiri y'ukwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntahagihumurije ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamilindi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri ibihugu ijana na mirongo inani n'icyenda byari bigize ishyirahamwe mpuzamakungu muri icyo gihe hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu mirongo ibiri n'atatu byarishinze umugambi uyu mugambi nawo akaba kwari ugukorera hamwe mu twigoro two kurwanya ubukene inzara hamwe n'indwara bikongera bigakura n'intambamyi zose zo kuronka amazi ya rusumo hamwe n'indero n'inyigisho ibisata byose umunani byari kunagurwa n'ibyo byiswe imigambi y'iterambere itegerezwa gushikirwa millennium development goal mu rurimi rw'icyongereza myinshi muri iyo migambi ishinzwe myaka cumi n'itanu irangiye yarashikiriwe canke iri mu gushikirwa muri urwo rwego umwe mu migambi ikomeye kwabaye kugabanya ku rugero rw'ibice mirongo itanu ku ijana igitero cy'abantu baba mu bukene ntangere yamara uyu mugambi ntiwaranguwe kumwe cyane cyane ku byerekeye abapfasoni hamwe n'abigeme muri iki gihe hari ubudasa bukomeye cyane ku byerekeye igitero cy'abapfasoni n'abagabo batagira akazi naho hakozwe intambwe ikomeye cyane cyane mu byerekeye indero yo mu mashuri y'intango abigeme usanga kenshi na kenshi bataja mu mashuri byongeye igitero cy'abafasoni baronswa akazi muri leta kiracyari gito aricyo gituma bizofata igihe kirekire kingana n'imyaka mirongo ine kugira ngo utwo tunenge hamwe n'ubwo budasa hagati y'abagabo n'abagore mu bibanza by'abashingamateka turangire leta zunze ubumwe za amerika ziremera kandi zirashigikiye ko umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu wo mu bihumbi bibiri na mirongo itatu werekeye iterambere uzo kwemezwa mu kwezi kw'icyenda uterezwa gushyira ku rutonde rwa mbere ibibazo bihanze abafasoni hamwe n'abigeme mu bijanye n'iterambere kugira ngo uyo mugambi wo mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ushikirwe ibihugu byose biterezwa kwemera no gushyira imbere akamaro ko kwitaho amagara meza y'abafasoni mu mugambi wo kurwanya ubukene nk'uko ambasaderi edman yabitangaje
iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
hano muri leta z'ubumwe za amerika umugambi w'abademokarate mu nama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika waronse amajwi mirongo ine n'umwe wari ukeneye mirongo ine na rimwe wari ukeneye kugira bahagarike umugambi wabo wabo mugambwe w'abarepublike bari bafise wo guhagarika amasezerano y'umwumvikano hagati ya Iran na leta z'ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi ikaba ibaye intambwe ikomeye kandi intsinzi kuri perezida Barack Obama Papa Francisco wa Ecclesia Katolika ejo kuwa kabiri yaratangaje ihinduka rikomeye muri Ecclesia Katolika ku kibazo cyo gutandukana kw'ababanyi kw'ababanyi no guhagarika amasezerano y'abubatsi papa yahaye uburenganzira abepiskope ba Ecclesia ku isi hose ububasha bwo gusuzuma ubwabo ibibazo by'abubatse basaba basaba gutandukana kandi bakanyarutsa gufata ingingo mu gihe byibonekeza ko sentare za ekereziya katolika zahora ziteba kubatunganiriza i burayi komiseri mukuru w'u burayi jean claude juncker asaba ibihugu kongera kongereza ibitigiri by'impunzi buri gihugu gitekanya kwakira mu mpande hafi ya zose z'uburayi aho ni mu ntumbero yo kuronderera icumbi abantu ibihumbi n'ibihumbi basaba ubuhungiro baturuka mu burasirazuba bwo hagati ku myaka ibiri iri imbere mu gihugu cya Ukraine abantu bagera ku bihumbi umunani nibo bamaze gusiga agatwe mu ntambara hagati ya Ukraine n'abarobere bayigwanya kuva mu kwezi kwa gatanu ivyo bimenyeshwa na Zedrade Al Hussein arongoye igisata ca ONU kijejwe kubahiriza agati k'akazi na muntu gifise icicaro caco i Geneve muri i Geneve muri raporo yasohoye kuri uyu wa kabiri abo bantu bagizwe n'abasivile abasirikare ba leta hamwe n'abarobe abagera ku bihumbi cumi n'umunani nibo bamaze gukomereka muri turukiya naho abasirikare ba turukiya barwanira hasi barinjiye mu buraruko bwa iraki kuri wa kabiri kurwanya abaroberi baba kiride
bagenzi namwe inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na elvin sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri kino gitondo kuri miko mwari kumwe na oriyani tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi muri bino biganiro byo mu gitondo mugire umunsi mwiza imana ibane namwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.